others welcome welcome welcome welcome everybody back to this channel as una know na this channel will bring on how the matter they go and how it dey be bet my people make we leave matter for matthias because what we get for now today now just to say make una hear and see the way eh, mama esabod eh, <laughs> if do not forget the woman wey they live for dublin I been na dublin the woman eh, wetin she do nobody ever don't try am now she no just do am anyhow she do am on the day wey be say na nigeria dey celebrate their independence this woman i no know whether she just dey stylishly dey tell people say all of una wey una dey stay for nigeria na una sabi o oh, make una see me for here the way wey be say i dey enjoy myself abi wetin you sef fit concerning this one bro bro you sef check am now see as she loud am she come even open the door down to make am shock una say see the kind life wey be say some countries dey live wey be say eh, another country na dem dey suffer am you no understand based on the fact say most of the things wey be say some people dey chop today na from one country na im dey take dey pack am come but this one come be like e come dey shock me and i no come understand na make me just bring am because mama ezabod people respect am a lot some people no be everybody yes no be everybody respect am but the way she just take fly am and na so people sef dey comment dey dey tell am say ah ah mama eh, jẹ fàájì ẹ ṣe ayé ẹ ṣe gbá ẹ ṣàwo now me wan talk some things because this matter eh, na wetin no dey vex nigeria na im me like to dey discuss wetin no dey vex dem because i no see reason why person go just talk say you know you know normal normal na know say she be blogger yes she be fraka all these nigeria fraka people eh, now you no do any other thing for the day wey be say nigeria dey celebrate their independence you come go dey upload video wey be say you dey loud music dey dance dey oppress wey you dey oppress abi my people no you no feel say she dey oppress you sef see am na make we look am make we look am together make we look am you no fit say she dey oppress well i no go like make i talk too much because na the matter go be we dey like to put am and na how people sef dey see am na so we sef dey try to reason una say make una sef see am o wetin mama but dey try to communicate for the day of election um, sorry the day wey be say nigeria dey celebrate independence sixty-three years wetin be say who who be dublin for for where nigeria dey abi na dublin abi my people make una try to dey correct ourselves correct me for the comment section make i know how you feel concerning this video this one na mama ezabo doing o oh, and we wish am congratulation if say she dey try to show us the car we wish am congratulation and if to say she dey try to show us say yes o oh, this life wey be say she dey the life wey she dey live for dublin say na better life yes we also wish am say congratulation we dey hope say one day nigeria sef go fit do this kind thing yes o oh, we we dey for country even though we dey for country be say fuel scarcity e dey high but then e no make us to talk say we no fit dey loud our song na for only that place if you even observe am she dey try to you know quickly come back na she end the video because dem no get the liberty to dey disturb people dem dey call am disturbance that is you dey disturb others with your noise with your music but for nigeria here yeah, for 1am 12am person fit just dey waka for road loud im song for im car na im get am if you go carry police say make you arrest am police sef go ask you say why, why you no buy your own car make you also loud your own uh, volume go just bring am to a close here una know say as e dey go we go dey bring am watago we greet everybody no forget to give this video like share your opinion in the comment section down below and we love to see you on our next one abeg stay tuned. Give a filter. Where's my filter? Where is my filter? I don't know why the filter is not coming up. Does it happen in your area? Does that happen your, on your phone as well? ṣé mo pété bá ti filter máa fún yín options this filter kan scroll ní kí ló dé kí ló tó scroll I don't know why it's scrolling tell me why it's scrolling filter come to mommy feel to come to mommy. I want to look lighter. I want to look lighter. Filter, filter, filter, filter. Come over, come over. Filter, filter, filter, filter. Why you not showing to me? Come over, come over, you make my video very blacky, no glittering, fita, fita, fita. Mi mọ tó tó dé, bàbí tẹ́ bá dẹ̀ tán fita, mo fẹ́ pupa wá ní wàhálà ẹ̀. Hmm, ẹ rí ọwọ́ unique cream lára mi ní ṣá, unique cream. Eh, Peter filter, filter, filter. Let me use you. Come over to me. Ó kàn ṣó aró ní kò ṣó kò burú. I ti gẹ́ẹ̀tì reo, Oh, ọ̀tẹ̀ ti gẹ́ẹ̀tì let me look natural filter filter where have you been come and show yourself come and show yourself. Filter, filter, I cannot use my favorite filter. Filter, filter, filter. Happy Independence Day.